bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiana ninahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunzi muri byo harimwo umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa afurika yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu cumi na bane ya diz abeba muri etiyopiya kugira ngo bige ku kibazo cy'amatora yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amatora amaze kurangira hari amakuru menshi yagiye aza atandukanye rero unakurikiranye n'uko kampani yagiye imera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko bari bafite amajwi menshi sibyo byabaye ubu hari abatangiye kubuza induru bakoma induru bavuga ko babibye amajwi cyangwa se babarenganisha uyu ni umwe mu mpunzi z'abakongomani bahungiye mu gihugu cy'u Burundi adashima uko amatora yagenze iyo nkuru turayigaruka ko twongere tubabwire n'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi bivuga kuri ayo matora ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kirimo utwangonongono n'abiciye ku masonga uburongoye ubumwe bwa afurika yatumye ko inama kugira ngo ikibazo cya kongo gihagurukirwe hakuno banza nkababwira muri make ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpe ejo kuwa gatatu yaciye intege uwahoze ari umukuru w'igihugu muri cote d'ivoire laurent bagbo mu kutamurekura inyuma yaho yejejwe ku byaha yagirizwa mu bwicanyi bwabaye muri cote d'ivoire nyene nyuma y'amatora abacamanza bari bemeje ko bagbo hamwe na charles blegude barekurwa nyuma yo kubeza ku bwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi bitatu bagirizwa ko boba barakokeje muri cote d'ivoire inyuma y'amatora amatora hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe charles blegude na laurent bagbo nibo bagirizwa kuba barakokeje ubwo bwicanyi igihe bezwa akamwemwe kari kose hanze ya sentare kandi umukobwa wa bagbo yari yavuze ko umuryango witeguriye kwakira umuvyeyi wabo muri cote d'ivoire nyuma y'imyaka indwi yari amaze mu munyororo cpi ariko abacamanza bahavuye baba barabangira kubakura mu munyororo mu gihe cpi cihweza ivyashika bashikijwe n'abashigikiye ingingo yo kuwa kabiri yo kubarekura abacamanza bisigura bisigura bavuga ko mu gihe borekura abagabo babiri bashobora kutazogaruka kwitaba ubutungane umwanya n'umwanya bubakeneye umukuru w'igihugu ca kenya aremeza ko agiye guhiga abakora iterabwoba bagavye igitero ku munsi wa kabiri nairobi ku murwa mukuru perezida uhuru kenyatta yavuze ko abagavye ico gitero bose bishwe kandi yongera agabisha ko leta yiwe igiye guhiga uwo wese yabigizwemwo uruhara igipolisi gitangaza ku ruhande rwabo ko abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe bishwe muri ico gitero catanguye ku muhingamo wa kabiri muri bo harimwo abasomaliya babiri umwongereza hamwe n'umunyamerika umwe umuhayi w'iterabwoba al shabab waremaze ko ariwo wakoze ico gitero catanguye n'igisasu caturitse hanze ya banke mu nyuma kibandaniriza mu ihoteli yo muri ico kibanza abategetsi ntibaremeza ivyavuzwe na al shabab ariko hagati aho al shabab yarigeze kugaba ibitero nk'ivyo muri Kenya muravyibuka muri vyo harimo icabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kibanza kirimwo amaduka menshi citwa Westgate Mall cahitanye abantu mirongo itandatu n'indwi ikindi cari co mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri kaminuza y'i Garissa ico cahitanye benshi kuko cahitanye ijana na mirongo ine n'umunani radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame asanzwe ari umukuru w'ubumwe bwa afurika yatumye ko inama y'abakuru b'ibihugu cumi na bane ya dizabeba kugira ngo bige ku kibazo c'amatora ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu mwanya w'ibiriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi kuko amatora ya kongo akivugwa cane ku mbuga ngurukanabumenyi ariko imbere yaho tubanze tugaruke ku vy'inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka afurika y'ubuseruko yasubiye gutumwako inyuma yo gusiba inshuro zibiri zose ibiro bikuru vya perezida wa uganda yoweri kaguta museveni ariwe anarumutswa akarere vyatangaje ko iyo nama izoba itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kuza yarusha muri tanzania uburundi bwari bwatumye isiba bwemeje ko buzoyitaba ibindi na mugenzi wacu muri kigali pierre claver niyo nkuru urwandiko rwarungitswe n'ibiro bikuru vya perezida w'ubuganda abicesheje mu bushikiranganji bujejwe umuryango wa afurika y'ubuseruko eac ruvuga ko inama y'abakuru b'ibihugu igira mirongo ibiri izoba ku itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri kuza iyarusha muri tanzania urwo rwandiko ijwi rya amerika rifitiye ikopi rwarungikiwe umunyabanga mukuru w'uwo muryango kugira afate ingingo zose zibereye maze iyo nama izogende neza perezida museveni avuga ko abakuru b'ibihugu bagenzi we bose bamaze kurungikirwa amakete y'ubutumire abo nabo ni uw'u rwanda uwa kenya uw'uburundi uwa sudani y'epfo hamwe n'uwa tanzania ari naho azobera iyo nama ni inama yari imaze gusiba kabiri kose ubwa mbere yari yatumwe ko ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze icyo gihe abakuru b'ibihugu n'intumwa z'ibihugu bitanu baritabye ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyitabye kandi nta n'intumwa yarungitse perezida nkurunziza yaseguye mu ikete yanditse ko atari bwitegure neza iyo nama byatumye iyo nama isiba ubutarariye naho abatumire n'intumwa zitandukanye mvamakungu bari bamaze gushika mu nyubakwa yari kuberamo iyo nama ubwira kabiri perezida museveni yatumye ko iyo nama ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze nyene yamara naho nyene irasiba abakuru b'ibihugu basiguye ko batari bwahurize ku itariki iborohereza bose yamara muri kino gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yaremeye ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze mu kiganiro yahaye abarundi ko iyi nama yimirije Uburundi buzogitaba n'umuvugizi wiwe Jean Claude Karigwa Ndenzako yavyemereye ikinyamakuru iwacu ko Burundi buzoburabira mu rugi mu kwitaba iyo nama gusa ntiyatomoye neza nimba ari perezida nkuru nziza ubwiwe azokwigira canke ko azorungika intumwa ibi kandi birashimagirwa n'umunyamabanga mukuru wa yase ambasaderi libera mfumukeko mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere w'iyindwi ati ubu ndashobora kubabwira ntakekeranya ko ibihugu byose bigize umuryango bizo kwitaba iyi nama yimirije hanyuma muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umuryango wa yase uzokwihatira no gukinga amatati hamwe no gukemura ayahari mu karere kose ati ni by'ukuri ugutera imbere kw'akarere kose kuba ari mfa gusa mu gihe atabumwe buhari umubano mwiza hamwe n'ubucuti mu bihugu byose bigize uwo muryango ayo matatu nyene mfumukeka avuga ari mu bihugu vya yase ari mu bizokwigwa nabo banyacubahiro cane cane ikibazo c'amatati ya politiki ari mu burundi umuhuza mukuru muri ayo matati perezida museveni ari nawe yatumye ko iyo nama azotanga raporo y'ingene ibiganiro vyagenze mu kiringo c'imyaka itatu bimaze iyo nama niyo izofata kandi ingingo y'ingene ivyo biganiro bibandanya izotora n'abahuza bashasha kuko benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania yatangaje ko arangije akazi kiwe hari mu kwezi kw'icumi guheze igihe haba igice ca gatanu c'ivyo biganiro bititabwe na leta y'u burundi n'umugambi uri ku butegetsi sndfdd abanyepolitiki b'abarundi nabo bari bitavye ico gice bace basaba ko bohabwa abandi bahuza uniyanise niyo nkuru umunyepolitiki atavuga rumwe na leta yabwijwe rya amerika ibiri mu rwandiko rwa bose bahaye mukapa tukagira tuti basubire barabe yuko batoduhundi muhuza wewe yoba yitayeho kurusha uwahahora ikibazo c'uburundi ubwa mbere twashaka yuko union africaine ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri afurika ryoca risubira rigafata ikibazo c'uburundi mu ntoke kuko twasanze umuhuza hariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacitayeho cyane muri iyo nama kandi perezida museveni azoca asubirirwa n'uwundi mukuru w'igihugu ku burongozi bw'uwo muryango umwaka wose amakuru yo kwizera yemeza ko uzomusubirira ari perezida wa kenya uhuru kenyatta Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye tukivuga ku makuru yo mu karere imirwano yaraye yongeye kuvuka ku muri territoire ya Uvira lokalite ya Mubere ni groupement ya Kigoma hagati y'umuhari witwaje ibigwanisho Tabara n'umutwe w'ingabo zikekwa kuba iz'Uburundi zikorana na Mayimayi Kijangara mugenzi wacu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo atwibutse ivy'iyo mirwano yabaye ejo kwa gatatu umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba z'abakongomani za isl union de congolais libre bwana muremera alexi yavuze yuko imigwano yatangiye saa kumi za mu gitondo ahubwo inyeshyamba za redi tabara zifatikanyije na mayimayi kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya isere biri kabere na mubere muremera alexi agira ati hivi tumetoka kabere tukiwapiga ubu twabavanye kabere tubarasa tubinjiza mubere none ubu tubagejeje umurenge pose aho bari bashize ibirindiro byabo bahunze berekeza kivuza mpegeri kandi twishemo cumi ku ruhande rw'inyeshyamba za redi tabara zabwijwe igihe amerika yuko ziri kurwana n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na fdlr hamwe na mayimayi kijangara kandi ko bafashemo abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare cumi batakaje barimo bambwira ngo babirukanye ngo ngo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu icumi barimo baravuga n'iwabo none se mwisha ababo bangahe ni benshi ntabwo isigaye tuzi n'ubu turacyagwana twemera gute tutarahe batanu mwafashe ni abarundi cyangwa na na na abamayimayi ni abarundi abarundi batatu n'interahamwe
ariko umuvugizi wa isl bwana alexi muremera ahakana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'uburundi ndetse n'interahamwe nk'uko inyeshamba za redi tabara zibivuga aho agira ati hapana hapana wasutilie mbali sisi ni wakongomana halisi isl ni inyo de congole libre haiko warundi haiko fidela ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo
oya oya twe turi abakongomani b'umwimerere isere ni nyunde kongole libre ntabwo ari abarundi cyangwa fdlr ni abakongomani barwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani b'ibeni mu misozi miremire n'imigufi ya teritwari ya uvira umuyobozi wa sosiyete sivile muri gurupe makigoma na sange bwana bernard kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya redi tabara ifatikanyije na mayimayi kihebe n'ingabo z'uburundi zifatikanyije na mayimayi kijangara bernard kadogo umuyobozi wa sosiyete sivile muri sanga agira ati ejo bundi niho ingabo z'uburundi zije ku butaka bwa kongo zifatikanyije na mayimayi kijangara mbaje akabere ko muri gurupoma ya kigoma hari undi mutwe ufatikanyije na mayimayi kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nibwo baje kuzenguruka ababo babatera none mu rukerera saa kumi n'imwe kugeza ubu amasasu aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri sange na kigoma ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya kivu y'amajyepfo kapiteni diedone kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha yatubwiye yuko bataraganira na generali kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone mwomenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshamba z'uburundi za redi tabara zigwanira ku butaka bwa kongo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi nubwo igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa kongo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo arakenuye muri kongo turaza gusubirayo turabwira ivy'amatora kirimwo impari ariko imbere yaho tumira amate gato hama tunyarukire muri uganda bitewe n'ibibazo by'inzara n'ubuzima bubi byagiye birangwa mu makambi y'impunzi atandukanye mu gihugu cya uganda impunzi zimwe zimwe zagiye ziratoroka mu makambi zikaja gushaka ubuzima mu bice bitandukanye by'ico gihugu izindi ndetse zigahungira mu bindi bihugu nko muri kenya reka umenyesha amakuru ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi atubwire icakurikiye zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya rukinga zo naganiriye nazo zambwiye ko zigeze kuva mu gihugu ubwo ibiribwa zahabwaga byari byagabanyijwe cyane ku buryo zari zishwe n'inzara zimwe zigahungira muri kenya izindi zikajya imbere mu gihugu gushaka ubuzima aba badamu babiri b'abarundikazi bo baje guhungira muri kenya bavuye muri uganda ariko naho ubuzima buza kwanga ni uko bongera kugaruka muri uganda twe twaragiye kenya kubera kubera inzara nyene ubwo rero twumvise ngo ngo ngo amakade ngo bayongezeho ibiryo ubwo tuca turavayo mwari muri kenya hagana he?
aho bita karubayeri twamaze y'umwaka umwe Ah, ko kenya ho babakiriye gute ntuzenya kenya batwakiriye batwakiriye neza ariko naho i- ntago ntago bimeze neza kuko ntiwogenda nko ku igwariro mu ijoro so mubonye kenya byanze mugaruka uganda kubera baza badutelefona batubwira ati ntuze kamanda atavuga ati abagiye kenya n'abagiye tanzania batwawe na bya eh, n'inzara ibiro twarabyongeje nimuze nimuze mufate amakade yanyu nuko mwagarutse mm, byagenze neza Eh, twaragumye turagenda ku ihofisi batubwira ngo bazodukorera none ubu ejo bundi baraduhaye ikade naho tutarayirira ariko ubu twerekeje kuyirira nk'ejo cya- bivanye n'ibibazo nagiye ngirira mu ikambi hageze aho nomoka kubera inzara yari ihari nta muntu wari kujya gukorera bari bagifata ibiro bitatu turomuka tujya muri kenya kenya yaramazeyo umwaka ndongera ndagaruka maze kugaruka usanga inzu yanjye barayigujije kujya kuburana inzu muri kafomi bambwi- bambwiye yuko atakintu na kimwe bashobora kufasha rero nje icyo nosaba nimba yuwe ni koko ihari ifasha impunzi muri uganda badufashe bikwiye inzara impunzi ivugaho yabaye cyane cyane kuva mu wa bibiri na cumi na karindwi kugeza mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo umuryango wita ku biribwa w'isi pam wavuze ko amafaranga yagenerwaga kugura ibiribwa byo guha impunzi yari yaragabanutse cyane ku buryo n'ubwinshi bw'ibyo bahaga impunzi bwaje kugabanuka cyane nuko nk'abari bafite imiryango batunze mu makambi bikabatera ibibazo bikomeye nk'uko uyu abisobanura ku buryo bigeze no kuduha igiciro kimwe n'igice ariko ubundi ibyo baduhaga ni ibiro bitatu ariko hari n'igihe bageze kutunyuriza baduha bimwe- kimwe n'igice Eh, ngo ubwo ngubwo ngo ibyo kurya byabuze ngo nta. Eh, ubwo umuryango narawuteruye ndagenda njya bunyoro maze kugera bunyoro eh, ubwo ndagumiza ndapagasa n'abana banjye ndagumiza ndabatunga iki kibazo cy'inzara cyateye izindi ngaruka zikomeye ku buryo bamwe mu bana b'abakobwa bagiye gushaka abagabo bataragera ku rushinga nkanjye ndaho nagiye kubona mbona haje umuhungu arambwira se waje nko kwitwarira ukava mu nkambi kubayeho nabi nanjye nareba inzara iri mu rugo ah nahise nigendera ahita ntwara iyo ngiyo za kampala tubayo tubayeyo hashize igihe baratelefona ngo hagiye kubibarura ngo ba- barimo baranshaka mu rugo ngeze hano usanga ibarura ryarageze ubu nirirwa niserebanga kuri ofisi ngo bambarure komeza bambwira ngo nintegereze nintegereze kandi umugabo wanjye mu rugo aguma nterefona ngo ningende nyamara ariko kuba impunzi zishobora kujya aho zishaka mu gihugu zigashaka imibereho ngo niba idasanzwe ukurikije umuvugizi wa hcr muri uganda duniya isa So in Uganda, they have freedom of ati muri uganda impunzi zifite ubwisanzure zemerewe gutembera mu gihugu cyose zibona serivisi nk'iz'abandi banyagihugu babona zifite uburenganzira bwo gushaka akazi kwiga no kuvurwa nk'abandi banyagihugu ugiye ahandi ku isi nta handi wasanga impunzi zifite uburenganzira nk'ubu mu bihugu bimwe ahubwo impunzi ntizinemererwa no gusohoka mu nkambi kugira ngo zigire aho zakandagira hanze y'inkambi outside the camps.
kuri ubu ibyo kurya bigenerwa impunzi bimaze kongera kwiyongera kandi zimwe kimwe n'abanyagihugu zejeje imyaka nk'ibishyimbo ibigori hamwe n'ibindi akaba ikibazo cy'inzara kitakivugwa cyane keretse ku mpunzi nshya n'izitarabona ikarita y'ubuhunzi izemerera gufata ibyo kurya no gukora akandi kazi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Bahizi arakenuye igisata c'impunzi tukibandaniriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko tukifatiye mu mpunzi z'abarundi z'abakongomani bahungiye mu Burundi basaba yuko wotogwa watowe mu matora aheruka yogarukana amahoro muri ico gihugu ariko bamwe n'abandi bahungiye ngaho mu Burundi baranavuga ko batashimye ko amatora yatunganijwe ibindi na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana tubasanze mu ntara zo mu buseruko ruyigi na cankuzo ahari amakambi y'impunzi z'abakongomani bamwe mu bakongomani bahungiye mu burundi twashoboye kuvugana barashima ukuntu amatora yagenze bya kongo tunabisikiye akamaro ivyo muri kongo turabikurikirana ku maradiyo no ku zindi mbuga nivyo amatora yagenze neza uwatsinze nibamureka atware uwatsinzwe nawe arindire manda yindi arabe ko yokwizegwa nawe twe twifuza ko demokarasi yokubahirizwa kongo n'igihugu kinini kizana ibibazo mu burundi mu rwanda n'ibindi bihugu twari twifuza ko demokarasi yokubahirizwa kujya biri hagatogwa hisunzwe iyo demokarasi maze hagatwara ujya bayatowe n'abanyagihugu bita mwalichaguliwa na peple Nous avions été tellement ravis d'apprendre que on a organisé les élections quelles que soient les conditions dans lesquelles twaranejereje cyane no kubona haratunganijwe amatora ntacu bitwaye uko amatora yagenze imana yarafashije twarumvise ko havuyemo ibiharuro ibiharuro byashimwe n'abana bariya mu babikurikiranira hafi muri kongo twarahunze kongo ariko n'igihugu cacu turagikunda naho hari ibidutandukanya vyinshi muri kongo turi mpunzi twahunze kongo kubera ibibazo binyuranye twebwe rero turiko turibaza ko uno munsi yaba martin fayiru yaba cikesedi yaba shadari uwo togwa wese yoba yitorewe n'abanyagihugu twokwumvisemo amahoro hama natwe turi hanze tugataha nta muntu yogubwa neza nk'uko yo bari muhira kuko mubizi ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe na gato hari n'abandi bavuga ko hari akangonongono twaratugiranye iminsi amatsiko yo kugira ngo tumenye ibizava muri ariya matora Ah, ariko amatora amaze kurangira hari amakuru menshi yagiye aza atandukanye rero unakurikiranye n'uko kampani yagiye imera abantu uko bari biteze siko byaje abo twumvaga twatekereza kuko ba- bari bafite amajwi menshi sibyo byabaye kandi biranagaragara kuko ubu hari abatangiye kuvuza induru bakoma induru bavuga ko babibye amajwi cyangwa se babarenganisha icyo abakongomani basaba ni uko hoba impinduka inzego z'umutekano wa kongo zitungwa agatoke mu guhungabanya umutekano zikaronswa imishahara ikindi gisabwa ni uko amahoro n'umutekano n'ukungwa ubumwe kw'abakongomani vyoba mu vyihutirwa ku nzego zigiye gushingwa Tunaomba ile mabadiliko yenye tulikuwa nahitaji yenye turifuza kabila ko impinduka yenye kabila zose kabila afanya.
yari yavuze ko Tunapenda zoshirwa mu ifanye.
ngiro Kabila alisemaga zoshirwa mu 500, bikorwa 500 yake.
kabila yari yavuze imigambi itanu muri iyo migambi itanu nta kintu na kimwe twigeze tubona kija mu ngiro natwe bw'abanyagihugu baba muri kivu yo mu mpanuko tuvuga igiswahili duhana imbibe n'u rwanda n'ibindi bihugu byinshi ibarabara ryacu ni ibarabara nimero gatanu mu bice byacu hari ubutunzi bwinshi twari dukeneye amabarabara umuyaga nkuba n'amahoro tubona impinduka abasoda baronswa imishahara kuko abasoda barahungabanya abantu cyane reka n'abandi bakozi bahembwe kugira ngo amahoro aboneke muri make dukeneye impinduka zogarukana amahoro none twojahe nicyo gituma dusaba perezida kuzana impinduka tunaomba deja prezida tuone mabadiliko
tumwiteze ko yogira ibyiza akoze mu gihugu cacu ku mutekano n'iterambere twarasambuye igihugu cacu kubera ibibazo by'amacakubiri hari amoko menshi atumvikana hamwe ushobora kumvikanisha aya moko ubumwe bw'ayo moko akagira ubumwe bw'ayo moko aho tuzobimbagwa cyane aho umukongomani wese aziyumva nk'umukongomani atari n'umwe azokwaduka ngo jenda umukongomani avuge ngo uriya nawe si we hamwe yoshika kuri ubwo bumwe hagati y'amoko ari muri kongo aho tuzomufata nka moyize wacu nk'umutabazi w'igihugu cacu murazi wagiye gusubirira kabira nibyo yaratwaye igihugu yarashoboye gukora bimwe mu byo yarashoboye ariko yarananiwe guhuza amoko n'imiryango muri kongo iyo ni nayo mpamvu hama intambara hirya no hino muri kongo aho rero niho hoba amahoro arama n'umutekano la véritable paix la sécurité impunzi z'abakongomani bahungiye mu burundi barenga ibihumbi mirongo itanu abenshi muri abo bari mu makamba ari mu buseruko bw'uburundi mu ntara za ruyigi na cankuzo mu cankuzo fidel d'antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika inkuru rero yahariwe ibivugwa ku mbuga ngurukanabumenyi uno munsi turagaruka kuri ico kibazo co kutumvikana mwumvise ku vyavuye mu matora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uno munsi kuwa kane mbere umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame asanzwe ari nawe mukuru w'ubumwe bwa afurika yatumye ku inama y'abakuru b'ibihugu cumi na bane ya addis abeba muri etiyopiya kugira ngo bagaruke kuri ico kibazo ca kongo ibindi na mugenzi wacu eloge wirikaneza i nairobi muri kenya ku munsi wa kabiri w'iyindwi akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano bisabwe n'ubufaransa kasohoye itangazo rivuga ko kishimiye uko amatora yagenze muri rusangi mu gihugu ca kongo nubwo biri uko martin fayulu avuga ko amajwi yibwe yituye sentare ntahinyuzwa asaba ko hoba iharurwa ry'amajwi bushasha mugabo ako kanama ka onu gasigura ko amatora yagenze neza muri rusangi ataye intambamyi zijanye n'ubuhinga umutekano muke n'ibikoresho kagasaba impande zose kubaha ivyavuye mu matora mu ntumbero yo gukingira demokarasi no gukomeza amahoro mu gihugu abagize ako kanama bahamagarira kandi udashimishijwe n'ivyavuye mu matora kuvyanka bicishije mu nzira y'ubutungane bagashimangira uruhara rw'ubumwe bwa afurika hamwe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu vy'akarere ka afurika y'amajepfo sadeke uwo muryango nawo kuri uyu wa kane bisabwe n'umukuru w'ubumwe bwa afurika ibihugu biwugize bikoraniye Addis Abeba muri etiyopiya vyiga ikibazo c'amatora ya kongo n'ubu ivyavuyemwo bitarahurizwako na bose abakuru b'ibihugu cumi na bane nibo batumweko na paul kagame w'u rwanda ku mugwa mukuru wa etiyopiya mugabe iyo nama ibaye mu gihe imiryango y'ibihugu by'akarere itabona kumwe ikibazo ca kongo ku munsi wa mbere w'indwi mu gihe inama mpuzamakungu y'ibihugu vy'ibiyaga binini crgr yasavye ko hosubirwamwo iharurwa ry'amajwi ariko sadeke yanse gushigikira ico cifuzo bitewe na afurika y'epfo isanzwe ari somambike n'ubutegetsi bwa kinshasa kandi yama ivuga ko ubwigenge bwa kongo butegerezwa kubahirizwa ku rubuga ngurukanabumenyi martin fayuru ubwiwe yandika agira ati ni ngombwa ko haba iharurwa bushasha ry'amajwi kugira ngo turinde Kongo gusubira mu kaga icifuzo c'abanyagihugu gitegerezwa kubahirizwa abakongomani n'amakungu ntibashobora kuguma basuzugurwa uyishura fayura ati nari nagushigikiye mbere ariko maze kubona agashavu ka bimwe mu bihugu vya rutura n'ukwivanga kwavyo muri aya matora nasanze uzoba mubi cane kurusha kabira na mobutu ubu nawe ati nta kaga kazoba muri kongo twese turazi ko atakindi mwifuza mugabo ntavyo muzobona uwundi nawe yandika ati ubwa kera twifuza kwikurako kabira rimwe na rimwe nibaza ko ingorane za kongo ziri mu mitwe y'abantu bwabo ubu nawe yishura fayura ati waragiye kuri sentare ntahinyuzwa nibaza ko wajanye ivyo vyemezo uwundi ashirikiye uwo mukandida ati ukuri ntikumurikwa abakongomani twatoye martin fayuru n'amatohoza yose aravyerekana ubu nawe muri makati komeza ishaka perezida wanje izi mpari ku matora y'umukuru w'igihugu yo kuba mirongo itatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze zikomeje mu gihe umugwi w'igihugu utunganya amatora seni watangaje ko felix chisekedi ari we yatsinze uwo mugabo yari yatanzwe n'urunani kash ruhurikiyemo umugambwe wiwe idps hamwe na unc yamuramuwe vital kamere kuwa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze bashingurwa runani nairobi muri kenya chisekedi yari yabwiye ijwi rya amerika ko aramutse atowe azogwanya intwaro mbi ifatiye ku biturire Dans nos sociétés traditionnelles, le vol, le simple vol, n'existait même pas. Le voleur était banni de la société.
muri kahise mu kibano n'ubusuma busanzwe ntibwabaho umusuma yaraharirwa ivomo abantu bari bazi neza ko ari ngombwa gukora iciza ubwo buntu nibwo tugomba kugarukana kuko birashoboka kimwe mu vyo tuzokora ni uguhemba neza abantu abakozi ba leta n'abirirwa babirakuya kugira ngo bagaburire imiryango yabo iyo abo bantu bafashwe neza nta rwitwazo rw'ibiturire bien rémunérés, il n'y a plus de raison de justifier la corruption.
yanagarutse ku mugambi nyamukuru afitiye ubuseruko bwa kongo il faut d'abord se baser sur les populations locales les collectivités locales ubwa mbere na mbere ni uguca ku bantu bahaba amoko ahatuye ni ukuraba abatware tukavugana tukabashyira hamwe nabo bakegeranya amoko yabo ikindi naco ni ukugarukana ububasha bwa leta mu duce twose tw'igihugu uyu munsi inzego z'umutekano za kongo ziri mu batera umutekano muke muri ako karere dutegerezwa rero kubahemba neza kubafata neza kugira ngo bakorere abanyagihugu uko bikwiye tuzoja kuvugana kandi n'ibihugu banyi kuko tuzohora turi ababanyi ubuzima bwacu bwose twebwe tuzorengana ariko amaleta yacu azamaho kandi hategerezwa kuba guhuza ibihugu by'akarere kugira ngo tuvuge ibindi bintu bijanye n'urucuruzwa iterambere aho kwama tuvuga akajagari n'amacakubiri afatiye ku moko aya matora ashize mu mayira abiri kazoza ka kongo yabaye yaramaze imyaka ibiri yose yarindiriwe yaguma yigizwe inyuma martin fayura avuga ko yayatsinze ni umukandida yatanzwe n'imigambo ya moyizi katumbi umugwiza atunga yahoze atwara intara ya katanga ari mu manuko bwa kongo hamwe na pierre bemba yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu bomu ko ari babiri nta burenganzira bahawe bwo kwiyandikisha nk'abakandida bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatatu mu itangazo leta ya amerika yasohoye yasavye ko ibitigiri ntabanduka vy'ivyavuye mu matora vyoza vyerekana vy'ukuri ubugombe bw'abakongomani eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika elojo rikaneza inairobi arakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi ku gitegabiri yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Joe yadufashije mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazo nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'ino munsi ndayifurize kubandanya mururanirwa mu ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye zibashikira aho mutwumviriza muherereye nahejo nkaho twatanguriye